ఇది నిజ్వి జామేరిక్ ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyongabo uko ifaranga rigenda ryikongera rifite agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane igiciro cyabyo kikaba cyakoroha guhangana ku ruhando mpuzamahanga uyo ni john rwangombwa umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu cy'u rwanda avuga ku ikituka ry'ifaranga ko atari ikintu kibi cyane iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero waramutse neza rosine
mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese mutwumviriza makuru avugwa hirya no hino ku isi umugujejwe ibiganiro hagati y'abarundi watangaje ko vuba uzoshikiriza icegeranyo cawo inama nshingamateka ico cegeranyo kigizwe no ku no kigizwe no gu no gukuraho ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu byemewe n'ibwirizwa shingiro bisigura ko umukuru w'igihugu atimiriwe gusubira kwitoza umuyobozi w'uwo mugwi Justin Nzoyisaba yatangaje kandi ko icyifuzo cy'abanyagihugu ari uko ingingo iri mu ibwirizwa shingiro ivuga ko ku biringo bibiri by'umukuru w'igihugu yofutwa Vital Nshimirimana arongoye urunani Forske avuga ko uwo mugwi washizweho na leta y'u Burundi kandi ariyo ikorera Vital akavuga ko ibyavuye muri ico cegeranyo bari bavyiteze kubwa Vital Nshimirimana igikenewe ngo nuko ngo ni ibiganiro bihuza leta y'u Burundi hamwe n'abarundi bose harimwo n'abari hanze inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yemeje ko ururimi rw'igiswahili rugiye kuba ururimi ruzwi na kandi rwemewe n'amategeko ubwo rurimi rugiye gutangura gukoreshwa muri uyo muryango mu bikorwa byose iruhande y'ururimi rw'icyongereza rwari rusanzwe ariko rwemewe n'amategeko inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yasabye abakuru b'ibihugu bihurikiye muri uwo muryango ko mu nama yabo isanzwe ikorana mu mpera z'uyu mwaka yohindura amategeko agenga uyu muryango maze igiswahili kigahabwa ikibanza gikwiye umukuru w'inama nshingamateka yemeye ko agiye gukorana n'umunyamabanga mukuru wa yase kugira ibyo biyemeje bishobore kuja mu ngiro umugwi al-shabab watangaje ko murantunga umugwi wa Shabab watangaje ko ari wo wagize igitero cyabereye mu buriro buri ku kiyaga ca Banadir kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho igipolisi kivuga ko imodoka yari itezwemwo ikibombe yaturikiye imbere y'ubwo buriro imbere y'uko abantu bitwaje ibigwanisho binjira muri ubwo buriro bakarasa abari muri bwo abakoze abakoze ico gitero bakaba barahasize ubuzima babanje kurasana n'abajejwe umutekano baraho mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka umugwi al-shabab wari wakoze igitero hafi y'ubwo buriro igitero cyahitanye abantu bashika kuri mirongo ibiri umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika harun maruf yatangaje ko hari ikindi gitero cyabaye kuri uyu wa kane gikometsa abantu cumi na babiri harimo abajejwe umutekano n'umuyobozi w'igisirikare muri ako karere umugwi al-qaida ufatikanije na al-shabab imaze iminsi igira ibitero aho iri kiragerageza gutera leta ya somaliya ahari abapolisi abajejwe umutekano hamwe n'ibibanza bigenderwamwo cyane n'ingenzi nibyo bibanza bibangamiwe cyane n'ibyo bitero inama nshingamateka mu gihugu cya iraki yaraye ikomboye umushikiranganji wo kwivuna abansi halid al obedi akombowe mu gihe iraki iri kiritegurira kurwanya leta ya kisilamu mu gisagara ca Mosul Obedi yagirizwa kugira biturire akaba ari we mushikiranganje yarasigaye muri leta yarigizwe ahanini nabo mu bwoko bw'abashiyite Abbas Kadim umunya Iraki yaminuje mu vya politique yatsinze ya, yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ugukomborwa kwa Khalid Al Obedi gufise uruhara mu rugamba rwo kurwanya igiturire Khalid, Khalid ariko avuga ko kubwiwe imvo zamukuye ari za politike ikigo kijejwe ibyigwa by'ingwano cyatangaje ko ikomborwa rya obedi ritazokorohereza ibitero vy'igisi- ibitero igisirikare ca leta zunze ubumwe za amerika kigamije gukorana n'igisirikare ca iraki mu ntumbero yo gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu mu gisagara ca mosul ico kigo kimenyesha ariko ko ico ki- ico gikorwa cobangamirwa cane ari hamwe uwumusubiriye yoza atavuga rumwe ata, atumvikana n'ubwo runani ruhasanzwe muri leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'iminsi itari mike umukandida wa demokrate hillary clinton ataca avuga ku mvugo y'umukandida donald trump w'abarepublikani imvugo ituma urutoke clinton ko ari umunyamacakubiri kuko abona abirabure mu nyungu z'amatora akibagira ubukene bw'akazi n'ubwicanyi bubangamiye bubabangamiye hillary clinton yarishyuye umukandida trump kuri uyu wa kane aho yari mu bi- mu- muri leta ya nevada mu bumanuko bushira uburengero bwa amerika ku bwa hillary clinton birababaje ko trump abona ibita- ibitagenda neza gusa mu birabure aka- akibagira amashyirahamwe y'abikorera utwabo atera akura abaheza amashuri mu makaminuza y'abirabure ati hamwe n'amashengero y'abirabura afise uruhara rukomeye mu iterambere ry'abanyagihugu clinton yibukije abari aho ko umushikiranganje ajejwe umu- ubutungane yitwariye umukandida trump ku birego bijanye na politike y'amacakubiri mu mu nyubakwa z'abirabure n'abimukira baturuka mu bu- muri amerika y'ubumanuko nayo umukandida Trump aho yari muri leta aho yari muri leta ya New Hampshire kuri uyu wa kane yavuze ko ibirego vyo bavuga vy'uko ari umunyamacakubiri atari vyo kuko wewe icaharanira ari ugukingira imbibe za Amerika kugira agwanye abimukira batemewe n'amategeko bamwe n'abisilamu batemera abakomoka mu yandi madini
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho banki nkuru imaze kuvuga ko ifaranga ry'u rwanda ryataye agaciro kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku rugero rwa bitandatu n'ibice icyenda ku ijana urigereranije n'idolari ya amerika ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ufatiye nko mu kuboza bibiri na cumi na gatanu kugeza kuri cumi na gatandatu kanama bibiri na cumi na gatandatu ifaranga ry'u rwanda ryateye agaciro ku kigereranyo cya gatandatu n'ibice icyenda ku ijana urigereranije n'idolari rya amerika n'icyenda n'ibice bine ku ijana ugereranije n'iriyero ibi ngo byatewe ahanini n'ubuke bw'ibyoherezwa mu mahanga ubwinshi bw'ibikenerwa gutumizwa hanze no gukenerwa kw'idolari mu bigo bitandukanye guverineri rwangombwa yavuze ko ibi bidakwiye gufatwa nk'igikuba cyacitse mu gihugu ko hari ubwo bitanga amahirwe y'ubucuruzi ku nganda zo mu gihugu biba bibi iyo uko kuzamuka kw'igiciro cy- cy'idolari bidashingiye ku bipimo fatizo by'ubukungu hakazamo ababisabwa mu nduru aho nibwo wavuga ko bigira ingaruka nini mbi ku bukungu mu gihe gito cyane ariko uko bigenda bigenda bitwe- bi- birushaho ku- kutwongerera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga uko ifaranga rigenda ryikongera rifite agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane rero igiciro cyabyo kikaba cyakoroha guhangana ku ku ruhando mpuzamahanga niyo mpamvu rero tuvuga ngo abantu bagombye gufata guta agaciro k'ifaranga ko ari ikintu ki- kibi gusa ngo bihangayikishe ngo bisabe ko tuzana imbaraga zose zibaho kurwana n'icyo kintu ntigihinduke ngo byacitse ko ifaranga ryataye agaciro iyo bigendanye n'ibindi bipimo by'ubukungu ni ikintu kitagombye guhangayikisha cyane rwangombwa yagaragaje ko kugeza muri kamena bibiri na cumi na gatandatu u rwanda rwongereye ibyo rwoherezaga mu mahanga ho cumi na gatandatu n'ibice bitanu ku ijana ariko amafaranga rwinjije agabanukamo kabiri n'ibice bine ku ijana kuko kugeza muri kamena bibiri na cumi na gatandatu miliyoni magana mirongo itandatu n'umunani z'amadolari avuye kuri miliyoni magana abiri mirongo irindwi n'umunani z'amadolari yinjiye mu gihe cy'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda emmanuel hategeka yavuze ko mu gukomeza kugabanya ibyo u rwanda rutumiza mu mahanga rukoresha ibikorerwa mu rwanda leta iherutse kwemerera abashoramari kubaka uruganda rutunganya isukari mu burasirazuba bw'u rwanda uru ruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo kugeza ku isoko toni ibihumbi ijana ku mwaka uru ruganda rwitezweho gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo zo kwigira by'umwihariko mu birebana n'umusaruro w'isukari y'imbere mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
mu rwanda kandi amezi abiri agiye gushira bamwe mu bakorera ubucuruzi bwo mu mabarabara buzwi nk'ubuzunguzayi mu gisagara cya kigali babonye amasoko yo gucururizamwo naho bimeze gutyo abo bacuruzi baracyahanganye n'ikibazo cyo kubona umutahe wo kwinjirana muri ayo masoko ku buryo hari na bamwe bayageramwo byabayobera bagasubira mu mabarabara ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru eric bagira ubusa Marita Nyirabambogo ni umukecuru mugufi w'imibiri yombi utuye mu murenge wa Jabani Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu mukecuru w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko ahiritse imyaka mirongo itatu n'itanu akora ubucuruzi bwo mu kajagari mu muhanda buzwi nk'ubuzunguzayi mu mujyi wa Kigali. Kubera iyo myaka amaze muri ubu bucuruzi ku gataro k'imbuto cyane imireke, yamamaye ku izina rya nyirakuru w'abazunguzayi, izina yabwijwe rya Amerika ko ritamutera ipfunwe.
ni uko ndi mukuru mu bantu babanje gucururiza mu muhanda niyo mpamvu rero navuze ko ndi nyirakuru w'abazungari kandi koko ndi nyirakuru wabo kuko ninjye wababanjirije ndi nyirakuru ndabyemera kandi biranezeza iyo ndi kumwe nabo Ntabwo bigutera ipfunwe.
ya nta pfunwe bintera ahubwo numva nishimye kuko ndi kumwe n'abana bato Nyirakuru w'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali ni kavukire wa Kigali mu murenge wa Gisozi yashakiye mu murenge wa Gatsata. Yari umugore wa kabiri akimara gupfakara amategeko ntacyo yamugeneye imitungo yagumye ku mugore mukuru. Byateye Nyirabambogo guhunga umujyi yemeza ko adafitiye ubushobozi bwo kuwubamo. Mu nkengero jabana igihe agiye kumara acuruza agataro nta kintu gifatika kigaragarira amaso yakuye muri ubu bucuruzi. N'inzu y'ibyo ndabamo ni umugiraneza wabaye yayimutije. Icyakora kuzunguza byamufashije kurera imfubyi zirihira amashuri yisumbuye kubona akazi biza kubabera ikindi nk'uko ubutegetsi budasiba gusakumira muri gereza abazunguzayi nyirabambogo nawe muri iyo nkubiri mu myaka yose ntashobora kwibuka inshuro yajyanwe igikondo kwa kabuga umuntu aba agenewe agakombe kariya gatoya bagaburiramo abana nka saa munani bakaguhamo uduhungure tuvanzemo n'udushyimbo dukeya ubwo ukazongera kutubonesha iyo bakujyanye igikondo ni uko nguko ugenda ukabaho uribuka inshuro wagiyeyo yewe nagiyeyo inshuro nyinshi cyane zirarenga ijana nkakubitwa eh, amaguru bakagira intuza ibisebe nkakoboka hakaba n'iyo maze icyumweru ntabasha gusohoka mu nzu kubera imvune no kuryama ahantu habi ukaryama kuri iyo sima ariko badutuka ariko baducunaguza twarahakubitikiye byatubereye ibibazo cyane bakuvugaho byinshi by'imvange kigali we aha ngura inyaruge ngigendwa n'abifite
mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abashinzwe umutekano i nyabugogo nibwo bishe tewodozi uw'amahoro bahirimbanira kumwambura ibicuruzwa bye mu kajagari urupfu rw'uyu nyirabambogo afata nk'umwe mu buzukuru be mu muhanda rwakoze ku mitima ya benshi amahoro yarambabaje n'ubu ngubu iyo mbitekereje nabwo rwose ndababara kuko bahombeje igihugu umusatsi mbega wahise utuvaho twese twari tuzi twese ko bagiye kujya batwica ariko meya w'umujyi yaradutabaye ako kanya rwose akibyumva yahise adutabara araza araturundarunda adukoresha inama turamushima cyane kimwe na bagenzi be mu bucuruzi ubutegetsi bufata nk'ubuteza umwanda umurwa mukuru w'u rwanda kigali yemeza ko hari ubwo bajyaga biyumvisha ko hari zimwe muri za gahunda za leta zitabareba kandi ngo bifite ishingiro hari ubwo twavuga tuti ko twavukiye amezi icyenda ariko leta ikaba itatuzi hakaba n'iyo twiganyiraga po ntawe uzayajya gutora tuzabireka ntacyo dutorera ariko tukavuga tuti kubaho bibaho ni uko perezida ariwe ubwo rero tukajya gutora ariko tukavuga tuti rwose ntabwo leta ituzi magingo y'ubutegetsi bw'i kigali bwashyizeho amasoko ku bazunguzayi ku isonga mu babonye imyanya nyirakuru w'abazunguzayi arimo ubu ngubu ndi kuranguza amafaranga niba ari menshi ni bitatu ni bibiri nagira amahirwe nkabona bine ubwo mba nariye nabi nkarya nk'ibijumba nkarya nka turiya dutoki tw'iryitanu ubwo akaba ari bwo mbona uko ndangura nyine mu ntumbero y'ubutegetsi kuri aya masoko bwahaye abazunguzayi ni uguca akajagari umwanda mu bucuruzi butemewe kandi abazunguzayi bakazayakoreramo ku buntu mu gihe cy'umwaka nyuma bagatangira gusora mu bigaragara kuri bamwe barimo na nyirakuru w'abazunguzayi nta gihindutse bishobora kuzabagora kuzabona imisoro mu gihe cyagenwe yakireka baduteye inkunga naho ubundi bataduteye inkunga ntabwo twaguma mu isoko kuko urabona biriya ducuruza umuntu afite uturonji icumi umuntu afite uturonji makumyabiri urusenda yaguze magana atanu ni uko nguko ducuruza mbega aya masoko kuri bamwe mu bazunguzayi ni amashimwe atagira uko angana ku butegetsi gusa birasa naho ubwabyo bidahagije mu izina ry'abazunguzayi nyirabambogo yahaye ijwi rya amerika ubutumwa butomoye ubutumwa ijwi rya amerika yatuvugira yadusabira inkunga kuko n'ahandi hose batera imbere ari uko leta yabahaye inkunga tujya twumva aho kagame yagiye uburyo abatera inkunga turasaba perezida wa repubulika rwose kugira ngo imana imukoreremo natwe dutere inkunga turebe uburyo twatera imbere tukazamuka n'iryo butumwa mpaye ijwi rya amerika kugira ngo nayo ituvugire mu kugerageza kurandura burundu ubu bucuruzi mu minsi ishize ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwashyizeho amabwiriza ahanisha ibihumbi icumi by'amafaranga ku bagurira n'abagurishiriza mu mihanda ni amabwiriza akiri mu nyandiko gusa umwuka uri muri aya masoko abazunguzayi baranguza amafaranga make cyane nk'ipantaro zitarenze eshatu cyangwa imikandara itanu barayajyamo bagategereza abaguzi baheba bikarangira basubiye mu muhanda ariko nyirabamboga umaze imyaka mirongo itatu n'itanu mu buzunguzayi yizeye ko ibintu bishobora kuzaba byiza mu myaka iri imbere ariko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu rwanda tuze mu burundi aho intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu adama dieng yashikirije itangazo ku kugene ibintu byifashe mu burundi muri iki gihe ni inkuru twabateguriye ubwo bw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku byerekeye gufata ingingo zituma ihonyabwoko ritaba adama dieng yarerekanye impungenge ku majambo yise ko aturira y'abategetsi mu burundi ashobora kuba ugukokeza ubwicanyi harimo amajambo y'umutegetsi akomeye w'umugambwe uri ku butegetsi sended fdd pascal nyabenda aherutse gutangaza dieng avuga ko mu itangazo ryo ku itariki cumi na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryasohotse ku kibanza ngurukanabumenyi cy'umugambwe sendede fdd pascal nyabenda icyo gihe yari ayoboye uwo mugambwe yatangaje ko ihonyabwoko mu rwanda ryari iremantanya ry'amakungu ryakoreshejwe kugira rikure leta y'abahutu yari ihari mu rwanda icyo gihe intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe onu ku bijyanye no gufata ingingo zotuma ihonyabwoko ritaba intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe onu ku bijyanye no gufata ingingo zotuma ihonyabwoko ritaba adama dieng avuga ko ibyatangajwe na pascal nyabenda bishobora kubonwa nko guhakana ihonyabwoko kandi ko bishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko haba mu burundi cyangwa hanze y'imbibe z'igihugu mu itangazo ry'iwe dieng avuga ko uburundi bubandanya kurangwa n'umutekano muke n'amakuru yerekeye ityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu harimo ibyagirizo byerekeye ubwicanyi ndengerabutungane ukuzimangana kw'abantu gufata abantu bunyamaswa gupfunga abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki n'abantu bose bikekwa ko bagwanya leta ivyo mu buryo butubahirije amategeko Adama Dieng yarerekanye impungenge ku vyerekeye ishami ry'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD bazwi ku izina ry'imbonerakure mu kuvuga ko babandanya kugira uruhara mu ityozwa ry'agateka ka muntu kandi ko bagabisha gukora ubwicanyi bufatiye ku bwoko Dieng yibukije leta y'u Burundi ko itegerezwa gukingira abanyagihugu bayo umuntu ataravye ubwoko bwabo canke imigambwe barimwo hamwe no kwirinda ingingo izo arizo zose canke ingendo iyo ariyo yose ishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko butandukanye
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika
iki si igihe cyoroshe kuba umugwanyi wa leta ya kisilamu kuko ibikorwa byo kurwanya uwo mugwi n'iyikorana n'abo bagwanyi izwi ku izina rya daesh byariyongereye abagwanyi baragabanyijwe imishahara nta bagwanyi n'abakorana n'uwo mugwi benshi bagihari ibyo bahora bemererwa byaragabanutse nk'akarorero guhabwa imiduga bakoresha mu buzima bwa misi yose n'ibindi ikindi gikomeye ni uko basigaye babura abaganga babavura kubera benshi bahunga uturere uwo mugwi ukoreramwo umugwi wa leta ya kisilamu ufise ibibazo bindi bishasha perezida barack obama yatanze itegeko ryo kongereza uburyo bwo gufasha igisirikare ca iraq kurwanya uwo mugwi ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'uku kwezi kwa kane perezida obama yatangaje ko hagiye kongereza kandi uburyo bwo gufasha abagwanyi bariko bagwanya uwo mugwi muri siriya yavuze ko igitigiri gito c'abasirikare ba amerika badasanzwe bamaze gushika ku butaka bwa siriya kandi ko ubuhinga bafise bwafashije cane mu komora abagwanyi ba leta ya kisilamu mu duce dukomakomeye iyo ikaba ari nayo mpamvu perezida obama yemeje itegeko ryo kurungika abandi bakozi amajana abiri na mirongo itanu b'abanyamerika muri siriya muri bo hakaba harimwo abasirikare badasanzwe gushigikira ibikorwa byose biriko biragirwa muri siriya mu kurwanya uwo mugwi w'abagwanyi john kirby umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga yavuze ko abo bandi basirikare bongerejwe ku bari basanzwe bari muri siriya atari bo bazoyobora urugamba ku butaka ariko ko bazoba bagiye gufasha imigwi y'abagwanyi bariko bagwanya leta ya kisilamu n'imigwi y'abakurd abarabu n'iyindi migwi y'abasirikare ba siriya igize intambara muri siriya kirby ati umugambi wacu ni uwo gufasha imigwi yose iri mu gikorwa cyo kurwanya abagwanyi ba leta ya kisilamu ari nayo daesh mu kiganiro n'abamenyeshamakuru general major peter gresen ayobora igisirikare cya amerika kigwanira mu kirere kumwe n'icegera cya komanda ajejwe ibikorwa n'amakuru mu mugwi w'ibihugu biyobowe na amerika mu kurwanya leta ya kisilamu bavuze ko akizero ka leta ya kisilamu kagenda kagabanuka cyane kandi ko abagwanyi b'uwo mugwi bagenda bigira impunzi rimwe na rimwe bakihindura abagore kugira bahunge major general gretsen akavuga ati abo nibo bantu b'imburakimazi turiko turwana nabo major general gretsen yongeye akavuga ati yamara uwo mwansi ameze nk'indwara ya kansere ati tutitayeho ico kibazo gishobora kubandanya kugwira ku rwego rw'isi yose ati muri aka kanya turiko turabagwanya ku rugero rw'aho badashobora gukwiragira mu turere dutandukanye mu buryo bworoshe atariko dukwiye kwibuka ko intambara isaba ukwihangana kandi ko ishobora kumara igihe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika
muri isanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agasamundo mbikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo y'ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya bizoba birangiye yamara imbere y'uko dusezerana mugenzi wacu rosine munezero abibutse ibice bikuru bikuru byaba bigize aya makuru rosine
umugujejwe ibiganiro hagati y'abarundi watangaje ko vuba uzoshikiriza icegeranyo cyawo inama nshingamateka icyo cegeranyo kigizwe no gukuraho ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu byemewe n'ibwirizwa shingiro bisigura ko umukuru w'igihugu atimiriwe gusubira kwitoza inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yemeje ko ururimi rw'igiswahili rugiye kuba ururimi ruzwi kandi rwemewe n'amategeko urwo rurimi rugiye gutangura gukoreshwa muri uyu muryango mu bikorwa byose iruhande y'ururimi rw'icyongereza rwari rusanzwe ari rwemewe n'amategeko umugwi al-shabab watangaje ko ari wo wagize igitero cyabereye ku muburiro buri ku kiyaga cya banadir kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa somaliya imogadisho igipolisi kivuga ko imodoka yari itezwemo ikibombe yaturikiye imbere y'ubwo buriro imbere y'uko abantu bitwaje ibigwanisho binjira muri ubwo buriro bakarasa abari, abari muri bwo abakoze icyo gitero bakaba barahasize ubuzima babanje kurasana n'abajejwe umutekano bari aho inama nshingamateka mu gihugu cya iraq yaraye ikomboye umushyikiranganje wo kwivuna abansi halid al obedi akombowe mu gihe iraq iritegura kurwanya leta ya kisilamu mu gisagara cya mosul obedi yagirizwa kurya ibiturire akaba ari we mushyikiranganje yari asigaye muri leta yarigizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abashiyita abbas kadib kadim umunya iraki yaminuje mu bya politiki yanditse ku rubuga rwa twitter ko ugukomorwa kwa khalid al obedi gufise uruhara mu rugamba rwo kurwanya igiturire kadim ariko akavuga ko kubwiwe imvo zamukuye ari za politike nayo muri amerika muri leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'iminsi itari mike umukandida w'abademokrate hillary clinton ataco avuga ku mvugo y'umukandida donald trump w'abarepublikani imvugo ituma urutoke clinton ko ari umunyamacakubiri kuko abona abirabure mu nyungu z'amatora akibagira ubukene bw'akazi n'ubwicanyi bubabangamiye hillary clinton yarishyuye umukandida trump kuri uyu wa kane aho yari muri leta ya nevada mu bumanuko bushira uburengero bwa amerika ku bwa hillary clinton ngo birababaje ko Trump abona ibitagenda neza gusa mu birabure
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubifurije kugira umunsi mwiza mwese no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu kanya rero ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.